mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwabonye bucya ikaze kuri radiyo yanyu tudatinze duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse tomasi tuyahere mu yavugwa muri afurika abanyeshuri hafi mirongo itatu bo muri koleji baheruka kunyuruzwa n'abitwaje ibirwanisho babakuye mu ishuri haraheze amezi abiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria muri iki gihe baridegembya abategetsi ba leta yabo babivuze ejo ku munsi wa gatatu igipolisi co muri leta ya kaduna ariko nticavuze ingene abo banyeshuri barekuwe hamwe n'uko amagara yabo yifashe leta ya nigeri yavuze ejo ku munsi wa gatatu ko cumi na batanu mu basirikare bayo bishwe mu gitero c'iterabwoba hafi y'urubibe na mali bakaba baciye bashika kuri mirongo itatu n'umwe bishwe mu minsi ine ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa nigeri bwavuze ko abagabo bitwaje ibikoho biremereye bateye abasirikare bari mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba hafi y'igisagara ca banibangu mu ntara ya tiraberi ku munsi wa kabiri ubwo bushikiranganji buvuga kandi ko abandi basirikare bane bakomeretse muri ico gitero kandi uruhigi rwabo yise abicanyi rukibandanya ku ruhande rw'umwansi igisirikare kivuga ko abakora iterabwoba batari bake bishwe n'ibikoresho byabo birasambugwa intara ya tiraberi ihana urubibe na mali na burkina faso ahama habereye ibitero by'abajihadiste bimaze gusesa amaraso atari make sudani yamenyesheje ejo ku munsi wa gatatu ko yaronkejwe n'ubwongereza ubuswede na irilande ingurane y'imiliyoni amajana ane na mirongo ibiri na zitanu z'amadolari azoyifasha kuriha ibirarane iheraniye banki ya afurika y'iterambere sudani iri mu muvuduko udasanzwe wo kudodora hirya no hino isaba gukurwa ko amadeni kuronswa amafaranga n'ibigo mpuzamakungu hamwe no kurondera abanyamitahe baza gufasha kunagura ubutunzi sudani iri mu bihe by'imfatakibanza kuva mu kwezi kwa kane bibiri na cumi n'icenda omar al bashir akuwe ku butegetsi uw'ubutegetsi bwiwe bwaranzwe n'ibihe bitoroshe by'ubutunzi intambara hamwe n'ibihano mpuzamakungu mu mwaka uheze amerika yarakuye sudani ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba iba imwe mu ntambwe ihambaye yatumye icyo gihugu congera kwizerwa n'abatanga imfashanyo z'amafaranga mu makungu muyavugwa mu makungu umuhinga akongera akaba n'umutegetsi muri leta y'ubuhindi yaragabishije ejo ku munsi wa gatatu ko icyo gihugu gishobora kwinjira mu gice kigira gatatu c'abandura ku bwinshi kovide cumi n'icyenda ni mu gihe kiriko kirasinzikazwa n'ikindi gice uwo mugera uri kuhitana abashika ibihumbi bine ku munsi umuhinga vijay ragavan yatanze iryo gabisha mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms rishikiriza ko ubuhindi bwashikanye ica kabiri c'abandura ku isi mu ndwi iheze hamwe n'icya kane c'abafa ku isi hose ico gihe bahitanywe na covid cumi n'icyenda ragavane yavuze ko atankeka ikindi gice cya gatatu cirandagata ry'uwo mugera ku bwinshi kizoba uravye ingene uriko urakwirakwira mu banyagihugu amashirahamwe arenga amajana abiri ya sosiyete sivile hamwe n'ayaharanira agateka ka muntu yo ku isi yasavye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano gufatira myanimar ibihano ku bigwanisho ayo mashirahamwe avuga ko ivyo bishobora kuzobuza igisirikare gukora ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi louis charbono umuyobozi wa human rights watch muri oni yavuze ko ako kanama kananiwe guhangana n'akagwi k'abasirikare kafashe ubutegetsi muri miyanimari amashirahamwe y'agateka ka muntu avuga ko abasivile barenga amajana indwi na mirongo itandatu bishwe hamwe n'abarenga ibihumbi bine bahagaritswe n'inzego z'umutekano
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho inshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nimudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube instagram na facebook voa radiyo yacu mu rwanda kandi ku maradiyo turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no ku mirongo migufi mu burundi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu makuru y'akarere k'ibiyaga bigari isukari yarabuze mu burundi hajewe nari nsanzwe imfasha rwose nakora nk'ibintu by'ibitumbura mugabo maze hafi nk'igice cy'ukwezi ntakora urumva ko ari uruhombo runini aba ni bamwe mu bacuruzi b'isukari b'ibujumbura minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi albert shingiro akubutse mu ruzinduko rurerure mu burayi yari yagiye gusaba ko ibihano byafatiwe igihugu cye bikurwaho mu rwanda abanyeshuri bagera ku bihumbi icumi ba za kaminuza zigenga bataye amasomo kubera covid izi ni ingingo z'ingenzi amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ntimujye kure rero muri kumwe na thomas kamirindi nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi albert shingiro avuye mu ruzinduko mu bihugu bitandukanye byo mu burayi kimwe mu byari byamujyanyeyo ni ugusaba ko ibihano byafatiwe u Burundi bikurwaho mugenzi wacu Pierre claver niyo nkuru ukorera i kigali mu rwanda yakurikiranye iby'uru rugendo Albert Shingiro umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'Uburundi n'amakungu urugendo rwiwe yarutanguye itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi guheze mu minsi icumi rwamaze rwamushikanye mu bihugu vy'Ubufaransa ububirigi Ubuswise n'Ubudagi intumbero n'ubutumwa yatwaye umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro yemeza ko kwari ukunagura imigenderanire y'Uburundi n'ivyo bihugu mu itangazo ubushikiranganje arongoye bwashize habona kuri uyu wa gatatu Shingiro arashima ingene yakiriwe n'abategetsi batandukanye ba Buraya akizera ko imigenderanire igiye kunaguka naho biri uko abakurikiraniye hagufi urwo rugendo bavuga ko ibihugu vya buraya bitaruhaye agaciro kanini bashingiye ko yakiriwe n'abakozi bakuru bakuru mu bushikiranganje butandukanye aho kwakirwa n'abashikiranganje banganya igihagararo karina tertsakian ni umushakashatsi akurikirana hagufi politike n'imigenderanire mu karere k'ibiyaga binini yahora atwara ishiramwe mpuzamakungu human rights watch ku mugabane wa afurika
atego niko albert shingiro ntiyakiriwe n'abategetsi bo ku rwego rwo hejuru buraya nk'uko uburundi bwabyifuza ariko yari mu rugendo rukomeye ruje mu gihe icyo gihugu cyatanguye kunagura imigenderanire na buraya ndetse hakaba hamaze gutangura n'ibiganiro kuri urwo rwego uburundi bwitezemwo byinshi nk'ikurwaho ry'ibihano byo kuva mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu n'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yamara mu itangazo ubushikiranganje arongoye bwashize ahabona Albert Shingiro amenyesha ko bitabujije ko yerekana iburaya ingene igihugu gihagaze mu bisata by'ubutunzi umutekano n'agateka ka zina muntu hamwe no gusaba ko ibihano byafatiwe igihugu ciwe bikugwaho umuryango w'ibihugu vya buraya wafatiye ico gihugu n'abategetsi bamwe bamwe ibihano mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu wishimikije iyo nyangwa ry'agateka ka zina muntu ubwicanyi kunyuruza abantu no kubafungira ubusa umuryango wa buraya wemeza ko ivyo vyakorewe cane cane abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaharanira agateka ka zina muntu umushikiranganje shingiro we yemeza ko yerekanye ko ibintu ubu vyahindutse yamara karina tertsakian ubu atwara ishirahamwe mpuzamakungu ritabariza abahohotewe mu burundi inisiyative pure dowa zume bundi abona ko iyo mvugo itandukanye n'ingiro ati haracabuze nk'ubwisanzure bugaragara bwo gushikiza ivyiyumviro gufungura imfungwa za politike gufata no guhana abakekwa ko ibyaha byo guhohotera abantu abakoze ubwicanyi n'ibindi ego nivyo perezida evariste ndayishimiye yarafunguye abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu iradiyo yigenga bonesha fm yaruguruwe ariko hariho n'izindi zicugaye harimo n'ijwi ry'amerika ikindi naco ni uko nka twebwe twashoboye bashoboye guharura abantu batari bake abacicwa canke baborezwa igufa n'inzego za leta nk'iperereza hanyuma ubumwe bwa buraya ntibushobora kwibagira abo bantu bahitanywe n'imvururu za politike zo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kandi ababikoze bamwe bakaba bari muri leta batarahanwa ambasaderi Robert Shingiro yamenyesheje ko inyuma y'urugendo rw'iminsi icumi agiye gutahana umwizero wo kunagura imigenderanire naho yemeza ko hakiri inzitizi zo gukura mu nzira ibi n'umuryango w'ibihugu vya buraya urabibona ukemeza ko intango yamigoye ambasaderi Claude Boshi aserukira umuryango w'ubumwe bwa buraya mu Burundi ajya ariko aratanguza ibiganiro bihuza uwo muryango n'u Burundi i Bujumbura mu kwezi kwa gatatu guheze ati n'umukuru w'igihugu yaramaze kubyivugira n'akanwa kiwe ko ibihe byahindutse ko ejo hadasa n'uyu munsi ko naho twacerewe twushiramo inguvu reka nanjye ndabisubiremo nkoresheje amajambo y'umwanditsi yagize ati igikuru ni uko abantu bajana batumbereye hamwe ubundi nawe yanditse ati ahari ugushaka n'inzira irate bikaboneka nuko natwe rero impande zose dukwiye kubibona ibi biganiro bikavamo inyungu kuri twese uko biri kose abashinga amateka mirongo ine b'uwo muryango ntibashima ko iyo migenderanire yonaguka muri iki gihe mu rwandiko baheruka gushira ahabona bavuze ko icyo gihugu cobanza kikagarukana icuka ciza ca politike inyuma y'uburaya uburundi buvuga ko intambwe ikurikira ari ukuganira na leta zunze ubumwe za amerika pyeklavenio nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu rwanda kaminuza zigenga zivuga ko abanyeshuri bazo bagera ku bihumbi icumi bahagaritse amasomo kubera icyorezo cya covid ni inkuru ya sumuta kaboyi umuyobozi w'ihuriro ry'amashuri makuru na za kaminuza mu rwanda kabera kariste avuga ko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda bwagaragaje ko amashuri cyane cyane ayigenga aza mu nzego za mbere zazahajwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bwana kabera akumvikanisha ko mu isuzuma bakoze basanze abanyeshuri bagera ku bihumbi icumi barahagaritse amasomo kubera ingaruka zatewe na covid cumi n'icyenda aganira n'ijwi ry'amerika kabera yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye abo banyeshuri batakaza ubushobozi bwo kwirihira amashuri icyorezo cya kovide cyatumye bamwe mu banyeshuri bashoboraga kwiyishyurira kubera bakoraga batabasha kugaruka kubera babuze akazi ikindi ni uko n'ababyeyi nabo abenshi hari ababuze akazi hari ubushobozi mu by'ubukungu bwagabanutse ibyo byose rero iyo ubishyize hamwe ukashyiraho n'uko abanyeshuri bagiye bafungura mu byiciro kubera ibi bya social distancing usanga rero on average amakaminuza yose yigenga usanga hafi makumyabiri ku ijana by'abanyeshuri batarabashije kugaruka kugeza uyu munsi uyu muyobozi asobanura ko kugeza ubu muri za kaminuza zo mu rwanda habarirwamo abanyeshuri bagera ku bihumbi mirongo inani na bitandatu barimo abiga mu mashuri ya leta n'ayigenga ayigenga yonyine akihariye mirongo itanu n'umunani ku ijana by'abiga muri za kaminuza kabera asobanura ko usibye ingaruka zageze ku banyeshuri asanga n'amashuri yarahuye n'ingorane zirimo no gufunga ugereranije n'ubushakashatsi bumaze no kujya hanze bwakozwe na national institute for statistics usanga education sector ariyo yakubiswe cyane kurusha n'izindi sector zose ku kigero kiri hejuru ariko icyo tuzi cyo nk'uko mwana agiye mubibona muri iki gihe cya covid hari amashuri menshi yagiye agira ibibazo bijyanye n'ubushobozi ndetse amwe akanafungwa ubu rero muri iki gihe cya covid hatagize igikorwa byo biragaragara ko utabura n'andi yagira icyo kibazo damu kankomeje rose uyobora inama y'igihugu ishinzwe uburezi asobanura ko kugeza ubu batangiye ibiganiro n'abashinzwe imicungire y'ikigega cyashyizweho na leta ngo kizahura ubukungu bw'abikorera bwajahajwe na covid cumi n'icyenda leta yatangiye kubafasha kuko muri kiriya kigega cyo kuzahura ubukungu bashyizemo miliyari zirenga cumi n'ebyiri ariko ntabwo ari amashuri makuru ni amashuri yigenga yose icyo twakoze rero ni uko twegereye abashinzwe icyo kigega noneho bakazahegera bakaba babona inguzanyo kuko bashobora kuzabaha icyo bita wakingi kapito amafaranga yo gutangiza gukemura ibibazo byihuse hari uko bashobora kuzareba ideni ryabo ry'igihe kirekire bakaganira bakaba bareba ukuntu cyangwa se ry'igihe gito bakaba barishyira ku gihe kirekire ibyo bizaterwa na buri kigo na banki bakorana nayo ku banyeshuri bahagaritse kwiga uwavuganye n'ijwi rya amerika wigaga muri kaminuza ya kibungo nayo iri mu zahagaritse yemeza ko abanyeshuri nabo ubu bagizweho ingaruka zikomeye nitwa nsabimana pasike n'abarihirwaga na farije usanga abenshi bo baragerageje kuba basubira ku mashuri bibemerera bakaba basubukura amasomo yabo ariko nawe hari undi mubare w'abanyeshuri batakomeje leta yashyizeho ikigega gishinzwe gufasha abikorera kuzahura ubukungu bwabo bwazahajwe na covid cumi n'icyenda ariko benshi mu bikorera batangaza ko kugana iki kigega bikigoranye bitewe n'amabwiriza asabwa kugira ngo umuntu abe yahabwa iyo nguzanyo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ikinyamakuru cyigenga iwacu cyo mu burundi cyatoranyijwe hamwe n'ibindi bibiri kimwe cyo muri colombia muri amerika y'epfo cyitwa connectas n'ikindi cyo muri myanmar muri aziya cyitwa myanmar now bishobora kuzavamo kimwe kizahabwa ishimwe mpuzamahanga special award ritangwa buri mwaka n'ishyirahamwe ryitwa one world media ryo mu bwongereza diane ninahazwe yabajije antoine kaburahe washinze ikinyamakuru iwacu uko yabyakiriye twatowe mu binyamakuru birenga mirongo icyenda na bitandatu byo ku isi twabyakiriye neza cyane rero je natanguje iwacu nibyo ariko ako gashimwe n'ukuri gakwiye abariko barakora uno munsi abari mu burundi jewe kumvo zitambuye ko nokwirirwa ndagaruka ko ngira benshi bazi sinkiri mu burundi ariko abo nasize abo twatanguranye nkabasiga ntibaciye bava ku kivi barabandanyije umwuga kandi bari no mu bihe bitoroshe benshi bazi nabyo nyine nokwirirwa ndagaruka ko bon sinovuga ngo twatsinze cyangwa twatowe mugabo aho aho tugeze hose gucagurwa kuri urwo rugero ni ukuvuga yuko igikorwa cyacu gishimwa hanyuma bigenda gute ngo umuntu arinda ashika muri ibyo bibanza uko bagenda baratorwa gushika bazoshike ku gatahukane kugira utogwe uve mu bandi ni uko igikorwa ukora ni uko kiba cyarushije ibindi mu kurangura akazi kacu neza kugira muve mu binyamakuru birenga mirongo icyenda na bitandatu mugatorwa ni uko baba bize ibyo mukora bakaraba amareportage mwagize gukora uwo mwuga wacu mu burundi murazi ko bitoroshe kwembo nyinshi ingorane twaciyemo izo turimo mukamuzi ko ariho namyinshi amakuru benshi mbere bahunze n'igihugu kubera imvo zitandukanye ni umwuga utoroshe iyo rero bahaye agashimwe ikinyamakuru ni uko baba bazi ingene gikora n'icuka kiri aho kiriho kirakorera murabye nk'abo turi ko turahiganirwa colombia murazi yuko hatoroshe colombia ni igihugu kirimo ubwicanyi bwinshi cyane birimaniya birimaniya hoho murazi yuko habaye ihirikwa ry'ubutegetsi murazi ibyo bihugu biri byonyine birimaniya na colombia bakaba batoye ibinyamakuru bibiri bo muri ibyo muri ibyo bihugu ni ukuvuga yuko bazi abanyamakuru n'ibinyamakuru biri muri ibyo bihugu ingene bifite ingorane mu gukora hama no mu burundi murazi nta kubeshanya naho nyine ntibyoroshe naho twavuga tuti ubu hariho agahenge kariho karaza hanyuma rero ivyo bitatu harimo ico muri colombi harimo ico muri birmanie ariyo myanmar nayiwacu mu gihugu c'uburundi hazovamwo umwe ahabwa agashimwe abasigaye babiri hari ico bazohabwa ku batazoshobora gutahukana umwanya wa mbere batoramo kimwe mugabo twiye ku bwacu n'ukuri nawe tutotogwa kubona tugeze aho ntacu kandi mu bisanzwe umubare tuwukora ngo turonke ubushimwe ni ukuvuga ari umwuga dukunda umwuga benshi bari bihebeye hariho n'abawugize hariho n'abawufungiwe murabizi hariho n'abavuye mu bihugu kubera umwuga biradutera intege kubona yuko ku isi hariho abantu bazi bati mu burundi hariho abanyamakuru bariko barakora neza hanyuma uzotahukana ikibanza ca mbere ubundi ako gashimwe ahabwa kaba karimwo ibiki oya ico naco nzinuba ndiko ndakubesha ego antone kaburahe mugiye muri ico muri ivyo bibanza bitatu bihiganirwa uh, ku gashimwe mu gihe amashirahamwe amwe amwe atandukanye handavuga nk'icegeranyo gishasha ca reporter sans frontiere bivuga ko uburundi bwateye intambwe ariko mukagaruka mukagereranya mukavuga muti turi kumwe n'ibihugu bibiri aho ivy'itangazamakuru vyifashe nabi muri colombie no muri myanmar ntawoca yibaza ati none uburundi na na colombi na myanmar biza bihurira kuki kuri ico kintu ni ukuvuga yuko muri ivyo bihugu bitatu umwuga wo kumenyesha amakuru atari umwuga usanzwe kubera ingorane ziba ziri muri ico gihugu nivyo uravuze yuko uburundi bwateye intambwe na reporter sans frontiere mu cegeranyo iherutse kugira uh, iravyemeza ariko ingorane ziracahari murabizi hariho n'abamenyeshamakuru bahunze hari abaciwe imanza nk'ibyo zose ni ibintu byerekana yuko hariho akiri ingorane umugabo zishobora gutorerwa umuti mu kwishyura nogira nti ibyo bihugu bitatu icyo bihuriye kuko ni uko umwuga wo kumenyesha amakuru muri ibyo bihugu utoroshe antoine kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu cy'u burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika twongera tubipfuriza amahirwe yo gushobora kuzotahukana agashimwe one world media kazotangwa itariki ya cumi n'indwi y'ukwezi kwa gatandatu no mwaka murakoze kandi ako gashimwe nibaza yuko kazoba gateye iteka abanyamakuru bose b'abarundi aho bari abari mu burundi n'abatari mu burundi antoine kaburahe washinze ikinyamakuru iwacu ari mu buhungiro yaganiraga na mugenzi wacu diane nininahazwe dusubire mu rwanda mu butabera umushinjacyaha arasabira beatrice munyenyezi uherutse kwirukanwa na leta zunze ubumwe za amerika kuba afunze by'agateganyo mu gihe cy'ukwezi kuko anketi zitararangira mugenzi wacu eric bagira ubusa yakurikiranye iburanisha ryabaye ejo ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo abanyamategeko Pierre Celestin Buhuru na Gatera Gashabana bunganira Madamu Beatrice Bunyenyezi nibo basabye ijambo ku mwuzo wa mbere bazamura inzitizi ko bitumvikana uburyo bunganira yagejejwe ku butaka bw'u Rwanda avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuze ko nta dosiye igaragara niba icyo gihugu cyaramwohereje kuburanira mu Rwanda cyangwa se cyaramusubije mu gihugu cye cy'amavuko nk'umwenegihugu bavuze ko uregwa yabibwiriye ko yirukanywe ku butaka bwa amerika nyuma yo gusanga yarabeshye ko atigeze agira uruhare urwo ari rwo rwose mu bikorwa bya jenoside ubwo yasabaga ubwenegihugu mu makuru yahaye abamwunganira bavuga ko yemeye ko yafungiwe muri amerika igihe cy'imyaka icumi azira ibyo byaha ariko bakibaza ukuntu ubushinjacyaha butagaragaza dosiye y'uburyo yageze mu rwanda aba banyamategeko bavuga ko mu gufatwa kwa munyenyezi agafungwa bitubahirije amategeko kuko nta mpapuro mpuzamahanga u rwanda rugaragaza ko rwari rwaramushyiriyeho rumushakisha ngo zibe arizo zashingirwaho ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko munyenyezi yirukanywe na leta zunze ubumwe za amerika akigera ku kibuga cy'indege kigali inzego z'ubugenzacyaha zihita zimuta muri yombi bwavuze ko hari dosiye yari yarakozwe akekwaho ibyaha bya jenoside bwashimangiye ko uregwa atafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko dosiye imushyikiriza u rwanda yatanzwe na ambasade y'amerika mu rwanda ko buyibitse indi nzitizi abanyamategeko bunganira madamu munyenyezi bagejeje ku rukiko ni yuko munyenyezi yafunzwe imyaka icumi muri amerika azira kugira uruhare muri jenoside bisunze ingingo z'amategeko u rwanda rugenderaho n'amasezerano mpuzamahanga rwashyizeho imikono baravuga ko ntawe ukwiye guhanwa ubugira kabiri ku byaha bimwe bagasaba urukiko gusuzuma niba hatarabayeho ubusaze bw'ibyaha basabye umucamanza ko nasanga byarazimye yahita atesha agaciro impapuro zimufunga ubushinjacyaha kuri iyi nzitizi nayo bwavuze ko nta shingiro ifite bwabwiye urukiko ko munyenyezi yahaniwe anafungirwa kubeshya amerika atahaniwe ibyaha bya jenoside bwahise buhabwa umwanya wo gusobanura ibyaha birindwi bya jenoside bumurega ko akekwaho kuba yarabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya butare ihuye mu ntara y'amajyepfo bumurega ko muri mirongo icyenda na kane yabanaga na nyirabukwe pauline Nyiramasuko wari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango n'umugabo we Arsene Shalom ntaho bari buvuga ko babaga muri hoteli ihuriro yiciweho abatutsi ko Munyenyezi ari we wabikaga urufunguzo rwa kave inzu y'ubuvumo y'iyo hoteli kandi ko abatutsikazi bahicirwaga yabanzaga gufungura interahamwe zikabasambanya ku ngufu bamurega gushyiraho amabariyeri ahantu hatandukanye muri butare no kwitabira inama zateguraga jenoside ndetse bakamurega ko we ubwe yakoresheje imbunda ntoya musotera yica abatutsi ibyo n'ibindi bubishingira ku batangabuhamya bahawe amazina y'ibanga kubera umutekano wabo bugasaba ko yabafunzwe by'agateganyo mu gihe bugikora iperereza ahawe ijambo munyenyezi wumvikanaga mu ijwi ryo hasi yabwiye urukiko ko ibyaha byose abihakana kuko atabikoze yavuze ko n'abagize umuryango wo kwa nyirabukwe bose atari abazi yavuze ko abamushinja ibyaha batari bamuzi uregwa yabwiye urukiko ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yari atwite indi ndaya y'impanga ku buryo ngo yirirwaga mu rugo kandi atashoboraga no kugenda n'amaguru kubera ko inda yari ifite ibibazo yavuze ko yari afitanye ibindi bibazo n'abo kwa nyirabukwe nyiramasuhuko yasobanuye ko muramukazi we yamuteye icyuma ku gahanga hakivuga ayo magambo yaturitse asuka amarira mu rukiko umucamanza asaba kumuha amazi agasomaho munyenyezi yavuze ko ku myaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko atarigera afata imbunda nk'uko umushinjacyaha murega kwiyicisha abatutsi umucamanza yamubajije icyo atekereza gituma aregwa ibyaha biremereye bya jenoside undi nawe akavuga ko bitumvikana gusa yumvikanisha igisa no gukeka ko intandaro ari umugabo we ntaho bari na nyirabukwe nyiramasuhuko bahamwe n'ibyaha bisa n'ibyo aregwa yabwiye urukiko ko yamaze imyaka icumi afunzwe muri muri amerika kandi ko kongera kumufunga kubera ibibazo by'ubuzima afite atasobanuye bishobora kutazamugwa neza abanyamategeko bamwunganira bavuze ko abatangabuhamya bamushinja ibyaha bigaragara ko batamuzi hafi ya bose uko ari munani bavuga ko bari bamuzi yiga muri kaminuza y'u rwanda mu gihe ahubwo n'amashuri yisumbuye atari yakayarangije kuko bahise bamutera inda bavuze ko abo bamushinja bagiye bateshwa agaciro n'urukiko rwa rusha ubushinjacyaha bukavuga ko mu kumukorera dosiye habayeho kumwibeshyaho kuko ngo umugabo wa munyenyezi ntaho bari ariyo bigaga muri kaminuza umunyamategeko buhura avuga ko abamushinja bigaragara ko bagiye bahanahana amakuru yo kumubeshyera akabyita association de menteurs ishyirahamwe ry'ababeshyi mu kinyarwanda ugenekereje kuri gashabana akavuga ko no mu rubanza rw'uwari perezida wa Cote d'Ivoire bwana Ruhamba Gubo ahagaragaye abatangabuhamya bameze nk'abashinja Munyenyezi bigatuma urukiko ruhita rumurekura ako kanya Munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko ni mukazana wa Paulina Nyiramasuhuko wari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe n'inkiko imyaka mirongo ine irindwi nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside urukiko ruzafata icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatanu ahabagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tugaruke mu burundi isukari yarabuze mu ntara zose z'igihugu cyane cyane i bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya byinjiza nk'ibihumbi ijana urumva navuze ko ari igice c'ukwezi urumva ko ibihumbi mirongo itanu namaze kubihomba hajewe nari nsanzwe imfasha rwose nakora nk'ibintu vy'ibitumbura urumva ko ari uruhombo runini uwo mugabo muri zone bwiza hagati mu gisagara ca bujumbura mugwa mukuru w'ubutunzi atunzwe n'umwuga wo gukora ibitumbura yemeza ko mu kiringo c'indwi zibiri amaze guhomba amafaranga ibihumbi mirongo itanu kubera adakora bitewe no kubura kw'isukari isukari yabuze cane muri iyi misi iyo natwe ntiturabona impamvu natwe ntidushobora kubitahura ntituramenya ikintu na kimwe amatwi adusumira bamira bamwe bamwe baratubara ko yoba ija mu bindi bihugu mugabo natwe twari tuyikeneye gose isukari ibuze mu gisagara ca bujumbura iradutera ubukene hajewe nari nsanzwe imfasha rwose nakora nk'ibintu vy'ibitumbura mugabo maze hafi nk'igice c'ukwezi ntakora urumva ko ari uruhombo runini ndinjiza nk'ibihumbi ijana urumva navuze ko ari igice c'ukwezi urumva ko ibihumbi mirongo itanu namaze kubihomba abandi bakenyezi babiri nabo nyene batashimye gutanga umwidondoro wabo babwijwe rya amerika ko haheze hafi ukwezi bataronswe isukari bifuza ntituzi ikibazo cabaye gusa turabona ko isukari yabuze cane umuntu yashobora kugura agasukari ijana akanwa mugabo ubu karabuze cyane nabibonye ejo nyine mbona isukari ijana ni nkwiye ndavuga ati ibintu byatanguye igihe nanjye vuba wambeshe sinzi igihe byatanguriyeho muga ndabona ko isukari yabuze cyane naho uyirose bakubwira ko ikiro ari katire mire n'akayiko iyo baguhaye kajya bahora bagurisha ijana usanga ari ka kayiko gatoyi cyane ari mu watsi y'ikiyiko dusanzwe tumenyereye bahora badupimirako mu minsi yari yari ihari ariko ubu tugiye dufite nk'ikiringo cy'ukwezi ubona ahantu hose tugiye kumanuze ku mabuti butike tutaronka hariho n'ukuntu kare bahora batwobirija yuko twogura ikiro c'isukari tuguranye n'umukate ariko ubu navyo nyene ntavyo tukironka abaguzi bo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura basaba leta gutorera umuti ikibazo c'ubukene bw'isukari twosaba ko boraba bakagira bakatworohereza nimba ari kirajabuka barabe batworohereze kugira natwe abanyagihugu tworoherwe twe twatakambira leta yuko yodufasha ikatubariza ikaturosa twebwe abanyagihugu tugashikirwa n'iyo sukari twotakambira umushikiranganji w'ubujanye vyo ubudandaza kuko yoraba akagira icyo atubarije icoba carabaye muri Sosumo iyo Sosumo ivugwa ni ishirahamwe rya leta ririma rigahingura isukari rikorera mu ntara ya Rutana mu manuko buciye ubuseruko bw'u Burundi Jean Pierre Nzobandora umuvugizi w'ibiro vy'i Bujumbura bijejwe gusanganya ibikorwa muri iryo shirahamwe yaremeza ko hari ubukene bw'isukari ariko budatahuritse ibijanye n'ubukene bw'isukari nivyo natwe turabarundi nk'abandi aho tubaye mu makatie barabibonye dufatanije nabo mu ntwaro n'akamo twaterwa n'abana n'abandi baravuga tuti reka duhaguruke kugira ngo ubu bukene turiko turabona bw'isukari twige neza iyo buzanana hana tugira ico dukoze isukari muri sosumo mu bisanzwe nta kibazo gihari kuko isukari nk'uko twe dutegekanya kuyitanga ku kwezi ku kwezi twarayitanze turerekana ingena amezi yarenganye twayitanze turerekana n'uko ukwezi kwa kane nyene twaraye tushoje ingene twari twategekanije kuyitanga kuri uyu wa kabiri abajeje intwaro mu mazone atandukanye ya bujumbura bagiranye inama n'abakuru b'amanama mpanuzwajambo kugira ngo bavugane kuri kino kibazo gervin ndiho atwa zone ya nyakabiga yagirije sosumo guha isukari abadakorera muri iyo zone isukari itangwa muri zone nyakabiga atari iza muri zone iwacu ahubwo dusanga ari isukari isohoka ija ahandi ivyo rero twovuga yuko atari urusaku kubera ko twarabibonye kandi twarabigenduye twarakoze ivyigwa bitandukanye n'abashef do quartier aho twasanze hariho isukari ugasanga hariho amazina batubwira yuko abantu bari muri zone nyakabiga mugabo ugasanga abo bantu ntibabaho nzobandora avuga ibiro bisanganye bikorwa muri sosumu i bujumbura yizeza ko iki kibazo kigiye gutorerwa umuti turetse ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura no mu zindi ntara z'igihugu zisigaye cumi n'indwi haravugwa ubukene bw'isukari aho ikiro kimwe mu bisanzwe kigurwa ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi ku giciro cashinzwe na leta ubu kiri hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine eroge buri kaneza ijwi rya amerika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi mumfashe dushimire bagenzi banjye bose batugejejeho aya makuru ni aha rero ahumurije mugire umunsi mwiza ndabashimiye cyane rwose murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kenya.